Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Rwanda mutwumvira kuri FM mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora no kudusanga ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu hano i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi kandi mbaha ikaze mu kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima uyu munsi turaganira ku buzima bw'imyororokere ikaze rero mwese kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongeye kubaha ikaze mwese kuri radiyo yanyu imiryango yita ku bana b'abakobwa mu rwanda ivuga ko abana benshi batewe inda muri iki gihe cya covid cumi n'icyenda n'ubwo imibare itarahurizwa hamwe cyakora itangazwa na minisiteri y'ubuzima buri mwaka igendeye ku bana bagiye kubyarira kwa muganga yerekana ko nko mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda habonetse abana ibihumbi makumyabiri na bitatu magana atandatu makumyabiri n'umunani mu gihe umwaka ushize wa bibiri na makumyabiri abana batewe inda batarageza ku myaka cumi n'umunani bakabyarira kwa muganga bari ibihumbi cumi n'icyenda magana arindwi n'umwe mu miryango ifasha abana b'abakobwa bahuye n'ibyo bibazo uyu munsi twabatumiriye lwd learn work develop ni umuryango utari uwa leta watangije umushinga wiswe masenge mba hafi ugamije kwita ku bakobwa kuri ubu uyu mushinga watangiye gufasha abo bakobwa kwinjira muri gahunda yo kuboneza urubyaro mu rwego rwo kwirinda gukomeza kubyara abo bazarira bonyine turaba turi kumwe n'umuyobozi w'uwo muryango ari nawe wawushinze ni bwana jean claude mwiseneza bwana mwiseneza tuguhaye ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze ijwi ry'amerika ndetse n'abakunzi b'ijwi ry'amerika n'andi ndabaramukije undi mutumirwa muri iki kiganiro ni muganga aniseti nzabonimpa ni impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere dogiteri nzabonimpa nawe tuguhaye ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze cyane natwe turabasuhuje kandi mugire ibihe byiza mbanje kubashimira mwembi uyu mwanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina nagira ngo mbanze nsabe ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho inkuru mugenzi wacu hasumuta kaboyi yaduteguriye ubwo yasuraga umuryango lwd n'umushinga wawo nababwiye mu kanya wiswe masenge mba hafi tuza kugarukaho muri iki kiganiro asumuta umwanya n'uwawe umushinga masenge mba hafi watangiye ugamije kwita ku bana b'abakobwa batewe inda bakiri bato watangijwe mu murenge wa rukara mu karere ka kayonza mu ntara y'iburasirazuba uyu mushinga watangijwe nyuma y'aho muri uyu murenge wa rukara honyine haba ari abana b'abakobwa bagera kuri magana atatu babyariye iwabo batarageza imyaka cumi n'umunani barimo bagera kuri mirongo ine batewe inda muri ibi bihe bya covid cumi n'icyenda mwiseneza jean claude watangije uyu mushinga asobanura uburyo bawutekereje umwana amaze gusama usanga agirana ikibazo n'umuryango we haba se na nyina bakamutererana ugasanga isi yarabirikira kuri nyina ari nayo mpamvu twagize gahunda y'umushinga masenge mba hafi bitewe n'iyo mpamvu rero muri icyo gihe umwana aba yasamye usanga afite ibibazo byinshi bitandukanye bikeneye ko twamuba hafi uyu muyobozi yumvikanisha ko nyuma yo guhuza abana n'ababyeyi babo bakongera kugirana ubumwe bihutiye kwigisha abo bakobwa babyariye iwabo uburyo batazongera guhura n'izo ngorane zo kubyara imburagihe iyi gahunda ijyanye no kuboneza urubyaro ubundi ni uburenganzira bwa buri muntu ukeneye iyo serivisi haba ku mwana haba no ku bantu bakuru muri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro abana nibo basaba iyo serivisi ikiriho ni uko hari nk'abana usanga eh, wenda bagizweho ikibazo wenda cyo gufatwa ku ngufu cyangwa se n'irindi hohotera iryo ari ryo yose rishingiye ku gitsina hari n'abaza batugana avuga ati jyewe naraye nkoze imibonano mpuzabitsina kandi noneho eh, ndakeka ko nshobora gusama si no kuboneza urubyaro gusa eh, kuko iyo ni piredi randome tubafasha kugira ngo tumurinde gusama ariko nanone hari no kumufasha ahubwo no kwirinda no kwandura virusi itera sida ntabwo byari bisanzwe humvikana ko umwana w'umukobwa utarashyingirwa yinjira muri gahunda yo kuboneza urubyaro ariko abana b'abakobwa babyaye imburagihe bemeza ko bahisemo iyi gahunda bazi akamaro kayo aba nabo mu murenge wa rukara mu karere ka kayonza kuboneza urubyaro ndi mutoya buriya naratekereje ndavuga urabona iyo twambaye umubiri hari akantu kaza kagahugiye gate- gake cyane kakaba kakwibagiza ibyahise cyangwa ibyarangiye kuko umuntu arateganya avuga ngo uriya muhungu we waraguteye nk'inda ashobora kuba yamanuka akavuga ati madamu nje kureba uko umwana ameze uko bimeze urumva umuntu mwabyaranye ntabwo yakuzanira akantu ngo rero wange kuba ubyange ntabwo byakunda byaye mfite imyaka cumi n'irindwi namaze kubyara nanjye naba natangiye kuboneza urubyaro nyine mfite imyaka cumi n'icyenda ubwo haziyemo uwa kabiri noneho najya hasi cyane nubwo aba bana binjiye muri gahunda yo kuboneza urubyaro hari bamwe bemeza ko ababyeyi babo babashyigikiye abandi bakagaragaza ko bagiye bihishe mama wanjye nyine naragiye mugisha inama nawe kugira ngo nzabe natwarira nongera nguteze ibibazo buriya nakoresha iki nakwirinda gute arambwira ati mwana wanjye gira ukuntu wakwigenza ushaka ubwirinzi buhagije kuko nkutezemo u rwanda rw'ejo nubwo wabyara ariko ntabwo waba waravuye kuki ku isoko hanyuma mama wawe yarakwemereye ko ujya kwiteza inshinge ngiye kubera ko mama ari umurokore ntabwo nabimubwiye kuko iyo mbimubwira niyo ari bubyemere we yari bufate indi ntera ngiye nabikoze njye n'umutimanama wanjye ndavuga ni n'ubundi nta ngaruka zigaragara ashobora kubona z'uko naboneje ariko nintaboneze cyangwa ejo bundi nkatwara inda zose azibona mukandayisenga claudine ni umwe mu babyeyi batoranijwe bafasha aba bana b'abakobwa kubasobanurira ubuzima bwabo bw'imyororokere hanyuma ariko icya mbere tubigisha tubishigisha kwifata ukabwira umubyeyi uti niba umwana wawe afite imyaka cumi n'itatu cyangwa cumi n'ine aracyari mu ishuri aho kugira ngo bamutere yanda y'imburagihe acikishe ishuri icyaba cyiza niba adashoboye kwifata ashobora kuba adafite imyifatire myiza twamutwara bakamubonereza bityo bikamurinda gusama yanda y'imburagihe bidakwiye ko ashobora kwandura virusi itera sida kugeza ubu imiryango yita kuri aba bana b'abakobwa ivuga ko abenshi batewe inda muri iki gihe cya covid cumi n'icyenda nubwo imibare itarashyirwa hanze imibare isanzwe itangazwa na minisiteri y'ubuzima buri mwaka igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yabaruye abana babyariye kwa muganga ibihumbi cumi na birindwi magana inani mirongo ine n'icyenda naho muri bibiri na cumi na karindwi haboneka ibihumbi cumi na birindwi magana atatu mirongo itatu na barindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hagaragara ibihumbi cumi n'icyenda magana inani mirongo itatu na babiri bibiri na cumi n'icyenda haboneka abana ibihumbi makumyabiri na batatu magana atandatu makumyabiri n'umunani umwaka ushize haboneka abana ibihumbi cumi n'icyenda magana arindwi n'umwe hagati aho kandi urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib ruherutse gutangaza ko mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka babaruye abantu ibihumbi bine magana ane mirongo itanu na babiri bafashwe bakurikiranyweho iki cyaha cyo gusambanya abana batarageza imyaka cumi n'umunani asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu murenge wa rukara mu karere ka kayonza mu ntara y'iburasirazuba arakoze mugenzi wacu asumta kaboyi kuri iki kiganiro tugiye noneho gukomezanya n'abatumirwa bacu ndaguheraho bwana jean claude mwiseneza wari ubivuzeho gato mu kiganiro wagiranye na mugenzi wanjye asumuta kaboyi ariko ngo aryoha asubiwemo kandi hashobora no kuba hari abakozi b'ijwi ry'amerika baba basanze ikiganiro cyatangiye nagira ngo urongo usabe ubabwire uko igitekerezo cyo gushinga umuryango lwd n'umushinga wawo masenge mba hafi cyakujemo murakoze cyane jeni Eh, umuryango rani waka developu lwd mu magambo ahenye y'icyongereza eh, ariko mu kinyarwanda abantu bakunda kwita ruwadi ni umuryango twashinze ku itariki eshanu z'ukwa cumi na kumwe bibiri na cumi na gatatu Eh, tukaba twarawushinze tugamije guteza imbere umurimo unoze kandi urambye mu rubyiruko ariko eh, ku rundi ruhande tunagamije kugira ngo duhangane eh, n'inzitizi izo ari zo zose zibangamira umurimo unoze kandi urambye muri izo nzitizi tuvugamo ubujiji tuvugamo gushaka abana bakiri bato tuvugamo inda z'imburagihe tuvugamo imirire mibi tuvugamo imihindagurikire y'ibihe tuvugamo indwara z'ibyorezo nka virusi itera sida n'izindi Eh, umuryango rero rani waka developu ufite porogaramu zigera kuri esheshatu ariko zikubiye mu bice bine by'ingenzi ibyo bice harimo igice kijyanye n'uburezi ndetse no kwiteza imbere hakabamo igice kijyanye n'ibonezamikurire y'abana bato icd hakabamo igice kijyanye n'ubuzima ndetse n'igice kijyanye n'imibereho myiza y'abaturage ari nacyo tubonamo ubuvugizi cyane cyane bw'urubyiruko ariko by'umwihariko urubyiruko rufite ibibazo cyane cyane kuri aba bana b'abakobwa basama inda z'imburagihe ariko atari n'aho gusa ndetse tugahera no ku buvugizi bw'abana b'abakobwa bari kuri risike y'uko bashobora gusama inda z'imburagihe dushinga uyu muryango rani waka develope twari tugamije ahanini guhangana n'ibibazo by'ubushomeri biri mu rubyiruko kugira ngo unabyumvishe aya magambo atatu icyo ashatse kuvuga mu kinyarwanda mu buryo bw'integeko ashatse kuvuga ngo iga kora tera imbere burya nta muntu udashaka gutera imbere ariko ntiwatera imbere udakora ariko nanone gukora bisaba kunoza umurimo ariko ntushobora no kunoza umurimo utabifitiye ubumenyi bisaba ko abantu bagira ubumenyi mu buryo bwo gukora umurimo ariko nanone bakawukora neza kugira ngo babashe gutera imbere ariko ibyo ntibinahagije bisaba kugira ngo ku rundi ruhande abantu barebe uburyo ziriya nzitizi zose tugomba guhangana nazo iyi minsi rero rani w'akadevero twibanze cyane mu kurwanya inda z'imburagihe muri aba bana batoya kubera iki kubera ko izi nda z'imburagihe ziratuma abana batakaza mu mashuri kandi nk'uko tubizi ndetse na gahunda y'uburezi mu gihugu ni uguteza imbere ubumenyi kugira ngo abaturage babashe kwiteza imbere ariko bishingiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga niyo mpamvu rero ubumenyi n'ikoranabuhanga ntabwo bishoboka abana batize ari nayo mpamvu leta usanga yashyizeho gahunda zijyanye n'uburezi bw'ibanze bw'imyaka cumi n'ibiri ari bwo tuvuga twelve year based education ariko ikibabaje cyane ni uko aba bana b'abangavu usanga batarangiza amashuri bitewe n'uko baba batewe izi nda z'imburage niyo mpamvu rero twazanye umushinga masenge mba hafi masenge mba hafi yaje kubera impamvu zikurikira impamvu ya mbere ni uko usanga hari ikibazo kiri hagati y'ababyeyi n'abana babo mu kuganira ku buzima bw'imyororokere n'ababigerageje usanga batisanzurana cyane mu buryo bwo kubyinjiramo neza ariko ikibazo cya kabiri ni uko usanga abana bagize ikibazo cyo gusama iyo asamye ahita agirana ikibazo n'ababyeyi be bose bakinjira mu kibazo yaba umwana usamye yaba se yaba nyina kandi ugasanga ndetse ababyeyi be baramuterera kuko umubyeyi w'umugabo ahita avuga ati mugore dore umwana wawe ni ikigoryi cyawe wananiwe kumurera wananiwe no kumwereka inzira nziza kugira ngo adasama umugore nawe ari we nyina w'umwana nawe akavuga ati dore wa mukobwa we unteje ikimwaro urasije mu muryango bigaragaye ko nta nta bushobozi afite bwo kurera ibyo rero bikaba bituma havuka amakimbirane mu muryango anatuma ndetse umuryango wirukana wa mwana cyangwa se ukamukorera ihohotera rituma umwana ashobora gucika mu rugo akaba ashobora kwangara akajya hirya no hino abo dusanga mu migeto n'ahandi atari uko badafite ababyeyi atari uko n'ababyeyi babo badashoboye cyangwa badafite ubushobozi ahubwo ari uko gusa bananiwe kumvikana ku kibazo cyavutse aho rero niho tubona ko nyirasenge w'uwo mwana agomba kuza akabunga akongera akabahuza kubera ko nyirasenge usanga ni inshuti y'umwana kuko na kera na kare tuzi ko nyirasenge w'umwana umwisenge neza amwisanzuraho ariko ni n'inshuti ya se w'umwana akaba ari na musaza we akaba ari n'inshuti ya nyina w'umwana ari muramukazi we ni ukuvuga n'igihe havutse ikibazo ashobora kuba ashobora kubunga bigatuma umuryango nyarwanda udakomeza kwangirika kandi noneho n'ababyeyi b'umwana bakaba bashobora byihuse guhita bamubabariza ahubwo bakareba uburyo bagomba kubafasha kugira ngo umwana wataye ishuri wagize ikibazo yongere agaruke mu rugo bamufashe kumeza inzira yari yaratangiye ndetse azagere no ku nzozi nguko rero uko umushinga masenge mba hafi waje tukaba twarawutangiriye mu murenge wa rukara mu karere ka kayonza aho uterwa inkunga n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere myiza mu rwanda ahagidi ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ry'iterambere undp urakoze cyane noneho kuki mwahisemo gukorera aho ngaho i kayonza ikibazo niho kiri kurusha ahandi cyangwa niho kiri honyine murakoze cyane impamvu twahisemo gukorera i kayonza mu by'ukuri ni uko umuryango rani waka develope rwd niho wavukiye wavukiye mu karere ka kayonza ni ukuvuga ngo twari dusanzwe tunahakorera ubwo rero twifuzaga yuko twahera ku rubyiruko ruri mu karere ka kayonza hanyuma ibikorwa by'umushinga amasenge mba hafi byazagenda neza tukazagenda twagura n'ahandi ubu mu minsi ya vuba turimo turagurira umushinga mu karere ka rwamagana ariko nanone tukaba tuzanakomereza n'ahandi ndetse tuzawukomereza no mu karere ka gisagara n'utundi turere uko tuzagenda tubona ubushobozi niko tuzagenda tuwukwiza n'ahandi hose mu gihugu none abana mwakira babageraho gute ni ababyeyi baboherereza cyangwa ni abaganga babapimye inda cyangwa se baza ku giti cyabo ikibazo gikunze kugaragara ni uko abana iyo bamaze gusama inda z'imburagihe abadashoboye kuba bashobora gutana n'imiryango ku mpamvu navuze haruguru usanga baguma mu miryango ariko abenshi usanga imiryango isa nk'aho itabafata nk'abantu mu buryo bw'uburenganzira bwabo ahubwo usanga barabafungiranye mu rugo ugasanga bamwe basa nk'aho babaye abacakara hari n'aho usanga n'urugo rwari rufite umukozi ukorera mu rugo bamwirukana wa wundi waje wasabye inda y'imburagihe akaba ariwe uhinduka umukozi wo mu rugo kugira ngo rero tubashe kongera kubaha icyizere kubagarura mu buzima busanzwe twafatanyije n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze mu murenge wa rukara mu midugudu ndetse no mu tugari tuwugize tubasha gutoranya ba masenge ba masenge ni ukuvuga ngo dufite masenge umwe kuri buri mudugudu mu midugudu mirongo itatu n'icyenda igize umurenge wa rukara ariko atari nabo bonyine tukagira n'abitwa ba mukuru w'abakobwa mukuru w'abakobwa akaba ari umwe mu bana nawe wagizweho ingaruka mbere y'uko yari yarasamye inda y'imburagihe ariko akaza gufashwa akiyakira uyu munsi akaba ari umuntu ushobora gufasha bagenzi bakabahuza na masenge kugira ngo nawe abafashe gufata inzira nshya y'ubuzima bwabo ubwo rero masenge na mukuru wabo akazi bakora bajya mu miryango iriho abana bafite ibibazo hanyuma bakaganiriza ababyeyi bamara kuganiriza ababyeyi ababyeyi iyo bamaze kubyumva neza babaha abana bakajya mu rubohero hanyuma bajya mu rubohero naho akaba ariho babona serivisi zitandukanye ari naho baganirira birambuye na ba masenge ndetse na ba mukuru wabo bakabakorera ubujyanama bakabasha kongera kubagarura icyizere cyo kubaho jean claude mumaze kwakira abana b'abakobwa kugeza ubu bangana iki mu murenge wose dufite abana b'abakobwa bagera kuri magana atatu n'icyenda bari munsi y'imyaka makumyabiri n'ine ariko abari munsi y'imyaka cumi n'umunani bagera kuri mirongo icyenda na bane twakire na muganga dr aniseti nzabonimpa nk'impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere ukora ku giti cyawe ukorera hehe mbere na mbere mbere y'uko yenda nakwibagirwa no kubikubaza kuko ntekereza ko mu badukurikiye muri uyu mwanya hari nk'uwaba wifuza kukugana kugira ngo mufashe ku kibazo runaka yaba afite ku bijyanye n'ubuzima bwe bw'imyororokere yakubona ati ni byo koko murakoze nk'uko mubivuga ko ndi umuganga kandi nkaba ndi inzobere ndi n'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere mu byo nkora rero nkaba nkora ibijyanye n'ubushakashatsi ndetse n'amahugurwa nkabikorana n'imiryango imwe ya sosiyete sivile cyangwa n'imiryango n'ibigo bimwe bya leta nk'umukozi bakunda kwita mu ndimi z'abahungu umukonsulita ariko nk'uko mubivuze ko na serivisi nkomeza kuzitanga mu kuvura cyane cyane tanga serivisi zose z'imyororokere mu mavuriro hamwe n'amwe tuba twarajyanye amasezerano akamba akazi ko gutangamo serivisi bikaba mbikora nibura kabiri mu cyumweru ubwo se iyo bavuze ubuzima bw'imyororokere babisobanuye iki ubundi bavuze ubuzima bw'imyororokere tubyumva ku mpande ebyiri icya mbere ni ukumva ko ubuzima bw'imyororokere ari ubuzima bujyanye n'uko umuntu avuka akazakura ariko nawe akazashobora gutanga ubundi buzima ni ukuvuga kubyara tukongera tukabisanishaho n'uko kugira ngo umuntu ashobore gukora iyo nshingano yo kugira abamukomokaho aba agomba kugira imikurire ndetse n'imyanya y'umubiri we imufasha kugira ngo iyo nshingano yo kororoka ishoboke aho rero tuvuga ko ubuzima bw'imyororokere burya bujyana no kuvuka kubaho gukura ariko muri kwa gukura umubiri ukagenda ugira impinduka hirya no hino ku mubiri haba izigaragara inyuma ndetse n'izitagaragara inyuma zibera imbere mu mubiri ariko ibyo byose bikaba bigenda bijyana n'uko umuntu akura mu gihagararo akanakura mu gihe n'imyororokere kugira ngo azashobore kuvaho umuntu nawe ushobora kubyara abandi aribyo twita kororoka ye mu bijyanye no kororoka hari ikintu gisanzwe kivugwa ko kubyara umuntu ataruzuza imyaka y'ubukure bigira ingaruka ku mwana w'umukobwa haba se mu bijyanye n'umubiri we cyangwa se no mu buzima bwo mu mutwe mwagira icyo mubidusobanuriraho tuvuge nk'umwana w'umukobwa utangiye gufata tuvuge nk'imiti yo kuboneza urubyaro nabyo niko byaba bimeze hari n'abavuga ko bashobora kugira ibibazo byo gutwita igihe kigeze bamaze kurushinga n'ibindi abantu bakunze kwibazaho mwadusobanurira muri makeya niba gutangira imiti yo kuboneza urubyaro hari ingaruka bishobora kugira ku muntu w'umwana ubitangiye akiri muto ubundi duhereye ku makuru duhabwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima nabo batwereka ko gukoresha imiti irinda gusama ishobora gukoreshwa n'abantu b'ibyiciro byose ndetse bagashyiramo n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'umunani kuko birabisobanura neza ariko aha ngaha iyo tugiye noneho mu bijyanye n'imikurire ya muntu cyane cyane ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere hari icyo impuguke twemera twemera ko hari ibibazo bitatu bishobora kuvuka iyo ubuzima bw'imyororokere butakoreshejwe neza icya mbere ni uko burya iyo umuntu yatangiye gukora imibonano mpuzabitsina akiri muto aha navuga ataruza nk'imyaka cumi n'umunani koko n'iriya myanya y'imyororokere iba itarakura neza ku buryo kuyikoresha hakiri kare iyonona ikayangiza noneho akaba byamwangiza mu mikurire ye y'umubiri bisanzwe y'imyororokere ariko bakaba byamwangiza no mu bitekerezo ku ruhande rwa kabiri tuvuga ko noneho iyo umuntu akoze imibonano mpuzabitsina akiri muto akaba yanabyara noneho byo bimwangiza ubugira kabiri ubugira kabiri kubera ko buriya umwana ukiri munsi y'imyaka cumi n'umunani umunota mu utarakura ndetse noneho iyo tugiye mu byo kubyara n'amatako ye aba atarakura ku buryo yashobora kubyara neza nk'uko dusanzwe tubizi ngo umwana aba yaciye mu matako amanuke amubyare bisanzwe ku buryo rero bijya bigaragara ko aba bana babyara bafite munsi y'imyaka cumi n'umunani bakiri abangavu kuko biba ngombwa ko babyara ari uko babazwe kubagwa rero ukiri muto nibyo murumva ko biba bitangiye hakiri kare cyane byangiza umubiri we ariko noneho izi nda zo mu rubyiruko gutwara inda ukiri muto akenshi baranazitwara noneho ntibabyakire neza bikabangiza mu mitekerereze bagahungabana noneho bakazihisha ku buryo bizajyana n'igihe cyo kuyibyara akayibyara wenda ahantu hadasobanutse akaba kubyara byamugora agatinda ku nda noneho akaba yakomereka imyanya y'imyororokere ariho usanga hashobora kuba uburwayi bwo gukomereka mu nda ibyara mu mura ndetse n'uruhago rw'inkari rukaba rwakomereka ari bwa buriya tuba dukunda kwita ngo ni ukujojoba ku ruhande rwa gatatu rero tubona ko noneho iyo umwana atangiye gukora imibonano mpuzabitsina akiri muto agatangira no kubyara koko hari n'abatangiye gukoresha indi yo kuboneza urubyaro bashaka kwirinda inda zitifujwe aha ngaha turavuga tuti rero burya koko nk'abahanga mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere icy'ingenzi wenda na cyiza kurusha ibindi ni ukwifata kuko burya nibwo buryo bwo kuboneza urubyaro bw'ingenzi kandi bufite ingaruka tukanavuga ati wenda niyo yakoresha agakingirizo kuko nako burya nta miti birimo cyangwa indi misemburo ukaba kagira icyo wenda kajya kongera umubiri w'umuntu ariko abahanga bakatubwira ko iyo ibyo byombi byanze abana nk'uko ishami ry'umuryango ryita ku buzima ritubwira abana bo bashobora gukoresha uburyo bwo kwirinda inda ari nabwo bukoreshwa n'abantu bakuru aribwo twita mu kuboneza urubyaro usanga icyo abantu bagomba kwitondera ni kimwe ni uko byaba byiza igihe umwana ashatse gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro tuvuge ni umwangavu ni byiza ko yegera ivuriro rimwegereye akabihabwa n'abantu babifitiye ubumenyi babihuguriwe kugira ngo bamuhe n'imiti kuko ihwanye n'umubiri we kuko burya umuntu wese cyane cyane nk'aba bakiri urubyiruko baba bafite bitewe n'uko umubiri wabo ukoze imyaka bafite ibiro bafite uburwayi bagize byose bituma hari imiti bashobora gukoresha ntibagireho ingaruka ariko hakaba n'indi miti bashobora gukoresha ikaba yabagiraho ingaruka ibyo rero nta wundi ubimenya ni umuganga umwakiriye akamukorera isuzuma akamukorera ibizamini byo kureba niba umuti runaka waba ujyanye n'amaraso ye noneho akamufasha guhitamo umuti utazamugiraho ingaruka aha rero noneho tugasoza tuvuga ko mu bijyanye no kubyara ku bangavu ubundi buryo iyo umuntu yatwaye inda imyaka yose yaba afite agahitamo umubyeyi noneho iyo ageze noneho akanabyara akabyara wa mwana akamurera ni ukuvuga ngo ari umubyeyi nk'abandi ubu wabyaye rero nk'abaganga twemera ko nta noneho kuzitirwa ku gukoresha imiti yo kuboneza urubyaro kuko aba agomba kwirinda kuzongera gutwara indi nda cyangwa kuzabyara undi mwana muri make kure nubwo aba ari umubyeyi akiri umwana nawe akeneye kurerwa ariko ntaba ari umubyeyi aba agomba kwirinda ku buryo navuga buhamye kuzongera kubyara kandi kubyirinda nta kundi ni uko yakwirinda ibyamubayeho ariko muri uko kubyirinda ni uko yakoresha n'iriya miti yo kwirinda inda igihe yakegera kwa muganga bakamuhitamo uhwanye n'ubuzima bwe dogiteri nzabonimpa ndumva wuzuzanya na jean claude mwiseneza washinze uriya muryango wo gufasha abana b'abakobwa uti iyo umuntu yabyaye aba yabaye umubyeyi ku buryo rero ashobora gukoresha ubundi buryo bwo kumufasha kwirinda kuba yakongera gusama watubwiye uko bishoboka ko uburyo bwo kuboneza urubyaro bwakoreshwa n'abantu bakuru ariko n'abana bakaba babukoresha ariko hakaba n'ingaruka badusobanuriye umuntu atagomba kwirengagiza zijyanye n'umuntu ukora imibonano mpuzabitsina akiri umwana cyangwa se mu bijyanye no kubyara izo ngaruka zose ndumva abo turi kumwe bazikurikiye bazumvise najya nkubaze abana mubona baza babagana ni ababyeyi babazana kugira ngo nkamwe impuguke mu by'ubuvuzi mubahe ubufasha bwo kwirinda gusama cyangwa hari ababikora ku giti cyabo uko tubibona hirya hino mu mavuriro aho tugenda twakira tubona ko barimo ibice bibiri ibice bibiri igice cya mbere n'abana usanga navuga ko bakuze imburagihe noneho ugasanga bafite koko n'amakuru ku buryo bwo gukoresha kugira ngo birinde inda ku buryo agana amavuriro aje gushaka serivisi zo gutuma adashobora gusama aha ngaha nanavuga ko hari abana usanga baza bakananyura no muri za serivisi z'urubyiruko aha ngaha ndagira wenda nongere mvuge ko nko mu rwanda tubona serivisi z'urubyiruko mu biriya bigo by'urubyiruko akenshi basigaye batanga na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere harimo no gutanga iyi miti ituma abantu badasama cyangwa se bakajya no mu kigo nderabuzima mu bigo nderabuzima byinshi hamaze gushyirwaho serivisi bita ngo ni icyumba cy'urubyiruko aho muri icyo cyumba cy'urubyiruko naho koko babona serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere harimo na ziriya zo kubarinda inda zitifuzwa ariko ku ruhande rwa kabiri tubona abandi bana baza ugasanga kubona serivisi rimwe na rimwe barikandagira cyangwa birabagoye ariko ku rundi ruhande n'abakozi bo kwa muganga nabo bakaba nabo batabagezaho wenda serivisi ku buryo bunonosoye cyane cyane ko mu rwanda bagendera ku itegeko ry'ubuzima bw'imyororokere ryo muri bibiri na cumi na gatandatu rivuga ko umuntu wese ashobora kubona amakuru ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'ibijyanye n'izo serivisi zo kwirinda inda ariko byagera ku kubona serivisi ku mwana uri munsi y'imyaka cumi n'umunani akagomba guherekezwa n'ababyeyi aha ngaha rero byumvikane neza ko iyo biri mu itegeko n'abakozi bo kwa muganga baba bagomba kubahiriza itegeko akenshi rero hari igihe bavuga ati uyu mwana wo munsi y'imyaka cumi n'umunani uje gusaba se urushinge uje gusaba ibinini byo kumurinda inda ntabwo twabimuha adahekejwe n'umubyeyi ariko nkavuga ko by'umwihariko iyo tugeze noneho muri za serivisi z'umwihariko z'urubyiruko nko mu bigo by'urubyiruko cyangwa mu cyumba cy'urubyiruko rimwe na rimwe usanga ayo mabwiriza wenda bayirengagiza cyane cyane ko baba bafite serivisi zidasanzwe aho baba baje hari imikino bakigishwa ariko muri bandi bigishwa imyitwarire myiza no kwifata neza bakarengera ubuzima bw'imyororokere hakaba ngombwa uvuga ati wenda nyina amaze kwandura wenda indwara z'imitezi cyangwa se wenda namaze gukora imibonano mpuzabitsina none nshobora kuba wenda ntinya ko nazasama noneho bo bashobora kubaha izo serivisi wenda birengagije byabwirizwa ariko muri rusange bikagaragara ko haba mu mavuriro yigenga haba mu mavuriro ya leta usanga icyo kintu cyo kuvuga ko abana b'imyaka cumi n'umunani bagomba guhekirwa n'ababyeyi kikiri imbogamizi koko ku buryo usanga batagerwaho na serivisi z'ubuzima bw'imyororokere ku buryo bunoze tugarutse gato kuri iki cy'imiti ituma abantu badasama hari uwatubajije ati ese umwana w'umukobwa atangiye gukora uburyo bwo kuringaniza imbyaro hakiri kare akamara igihe kirekire iyo ageze igihe cyo kubaka cyangwa se n'iyo yahitamo kubyara yumva agejeje igihe cyo kubyara akaba ndashobora kurera uwo mwana nta ngorane yagira zo gusama bitewe n'uburyo yenda yaba yarakoresheje bwahinduye imisemburo ya kigore aha ngaha ndagira ngo mare impungenge abadukurikiye cyane cyane urubyiruko abangavu cyane cyane bakoresha iyi miti yo kwirinda gusama batarabyara aha ngaha ndagira ngo ngarutse ku bintu bibiri icya mbere ni uko iyi miti koko yo kurinda kubyara ingaruka yagira ku muntu uyikoresheje ari urubyiruko ntawe zitandukanye n'ingaruka ziba ku bantu bayikoresha ari bakuru barashatse ikindi nakongeraho ni uko nk'impuguke mu za b'imyororokere dufata ko ingaruka irenze izindi ikomeye kandi mbi cyane ariyo kuba yatwita akaba yabyara imburagihe kuko ubundi tubona ko kuri iki gihe n'imibare irabiduha ko abangavu n'ingimbi muri make urubyiruko muri rusange ubu ngubu baba baratangiye gukora imibonano mpuzabitsina bakiri bato cyane aho usanga kuva ku myaka icumi baba baratangiye gukora imibonano mpuzabitsina bakajya kuri cumi n'itanu cumi n'umunani rwose uba usanga baramenye ibyo gukora imibonano mpuzabitsina ibi rero bikaba bituma rero tuvuga tuti ko turi kugenda tubonaho ko imibare y'ababyara bakiri bato kandi tukaba tubona ingamba zihari zigenda zishyirwa mu bikorwa hirya no hino n'ababyeyi ubuyobozi amadini n'amatorero ntacyo zigira abantu bakomeza bakabyara uwananiranye nawe ubwuko babivuga wenda mu matorero ngo yananiranye ngo yananiwe kwifata yakoze icyaha ntabwo aho kugira ngo agirwe ingaruka nk'iyo yo kubyara yakoresha wenda iyo miti yo kwirinda inda ariko ntabyare uwo mwana ikindi navuga ni uko buriya ikibazo si imiti ahubwo ni uko abantu bayifata ngira ngo buriya ikibazo kiba mu rubyiruko ni uko bagenda wenda bakagura imiti runaka nka kiriya kinini wenda abantu bafata nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina bakunda kwita ngo ni kontorasosiyo dirijanse mu ndimi z'amahanga cyangwa ni imiti yose y'ibinini n'inshinge hari igihe ko abana b'abangavu bashobora kujya nko mu mavuriro cyangwa mu mwari amaduka acuruza imiti twita farumasi bakaba bagura iyo miti bakaba bayikoresha noneho ku buryo budasobanutse neza kuko batayihawe n'umuntu wenda wabihuguriwe ijana ku ijana none bigatuma biba byabagiraho ingaruka ariko mu gihe aba bana bajya bashirika ubwoba ndetse turasaba n'ababyeyi ko bajya rimwe rimwe baganiriza abana bakababwira ko izo serivisi nabo zishobora kubagira akamaro iyo bananiwe kwifata noneho umwana agashirika ubwoba akajya kwivura agahura n'umuntu wahuguwe gutanga imiti yo kuboneza urubyaro aba azi neza imiti yafatwa n'umwangavu ku buryo yayifata n'igihe kirekire yewe ngizi ingaruka tuzi ko hari imiti ushobora gukoresha wayihagarika ukamara amezi runaka cyangwa se n'umwaka umwe cyangwa ibiri utarongera gushobora gusama ariko hakaba n'indi miti ukoresha wayihagarika uyu munsi cyangwa na wenda baguteye n'urushinge wabitinda kujya kuri randevu baguhaye utinzeho n'icyumweru kimwe ukazasanga warasamye ni ukuvuga ngo hari imiti ukoresha ikaba yatuma kuzongera gusama bisaba igihe kirekire ariko hakaba n'iyo ushobora gukoresha wahagarika kuyikoresha ugahita usama ako kanya ibyo rero byose ni umuganga uba ubizi ari nayo mpamvu dusaba abayikoresha baba abakuru baba n'urubyiruko ko bajya begera abaganga babihuguriwe bakaha imiti itabatera ingorane kuko nayo irahari rwose nta kibazo murakoze rwose kuri ibisobanuro reka noneho mu mwanya bwana mwiseneza jean claude jean claude wumvise ibyo impuguke mu by'ubuzima bw'imyororokere amaze kudusobanurira niba hari ikibazo wifuza kuba wamubaza nawe ukurikije ibibazo abana cyangwa se ababyeyi bakugana niba hari ikibazo cyangwa se igitekerezo wumva watanga ijambo ni ryawe murakoze cyane jeni ndashima cyane kandi na muganga aniseti ku makuru aduhaye kandi amakuru meza cyane amakuru agomba gufasha urubyiruko rwacu cyane cyane by'umwihariko urubyiruko rw'abakobwa kuko usanga aribo bakunze kugira ingaruka byihuse muri ibi bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere igihe habayeho gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye hagati y'abakobwa ndetse n'abahungu kuko umuhungu arigendera umuhungu arigendera wenda ashobora kwandura virusi ariko ku mukobwa hiyongeraho ko ashobora gusama inda y'imburagihe kandi akiri mutoya kandi muganga yadusobanuriye neza ingaruka n'ibibazo umwana w'umukobwa akamye akiri mutoya ashobora guhura nabyo mu gufasha rero aba bana b'abakobwa batoya mu buzima bw'imyororokere cyane cyane kubagezaho amakuru ndetse no kubagezaho izi serivisi mbona turacyafite ikibazo gikomeye cyane cya cy'ibigo bikeya uburyo serivisi zigomba kugera ku bantu bose bazikeneye iyo turebye mu gihugu cyose cy'u rwanda dufite uturere mirongo itatu usanga nk'ibi bigo ibigo by'urubyiruko bitanga ziriya serivisi z'urubyiruko ni ibigo akenshi bikorera ku rwego rw'akarere ugasanga mu by'ukuri hari abandi bantu bari iyo ngiyo hirya no hino usanga mu cyaro kure cyane serivisi zitageraho mu buryo bwihuse ukeneye wenda agakingirizo ukeneye n'ubwo bufasha bujyanye no kuboneza wenda ku mwana umukobwa mutoya mu gihe afite ikibazo cy'uko igihe ashatse gukora imibonano mpuzabitsina n'ubundi atari buhite abona uburyo bwihuse bwamufasha nagira ngo rwose mbaze muganga kuko hari n'ubushakashatsi bwagaragaje yuko ijana y'ibigo bitanga izi serivisi ibigo by'ubuvuzi mu gihugu usanga ari ibigo by'abihaye imana bitemera guha aba bana bacu ubufasha bujyanye no kuboneza urubyaro by'umwihariko izi za kontaraseptive zizabafasha kugira ngo birinde gusama ni uburyo ki rero bwafasha aba bana byihuse kugira ngo babashe kubona izi serivisi mu gihe bari mu cyaro kandi izi serivisi zitabegenda dogiteri nzabona icyo ngira ngo ni ikibazo cyumvikana ni ikibazo cyumvikana kandi koko kigaragarira buri wese cyane cyane hano mu rwanda kuko nk'uko mugenzi wacu bivuze ibigo by'urubyiruko bitanga serivisi zinyuze urubyiruko biracyari bike nubwo bigenda bishyirwaho hirya no hino ariko biracyari bike cyane ku buryo ko urubyiruko rudashobora kubona serivisi hafi y'aho batuye aha ngaha rero navuga ko wenda igitekerezo natanga nk'umuntu w'impuguke mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ni uko numva muri iki gihe cyane cyane nk'ubu urubyiruko rwagezweho n'ingaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ko noneho ibintu byahumiye ku mirari kuko rwa rubyiruko na bya bigo by'urubyiruko ntibikora neza ndetse ugasanga noneho n'imyitwarire urubyiruko rufite muri iki gihe irarushora noneho ku buryo burenze muri kwa gukora imibonano mpuzabitsina noneho bakaba banatwara banavanamo kuko ziriya nda z'imburagihe zitateguwe aha ngaha rero numva wenda igitekerezo natanga ni uko umuntu wese agomba kumva ko iki kibazo cy'inda mu bangavu nta muntu umwe uzashobora kugikemura wenyine kandi ko nta n'urwego runuru nubwo rwagira imbaraga zingana gute rwashobora gutanga umuti w'iki kibazo ari rwonyine birasaba ubufatanye ubufatanye bwa buri muntu wese haba abantu bakorera mu nzego za leta kuva ku nzego zo hejuru kugera ku nzego zegereye abaturage haba ababikorera ku giti cyabo mu miryango inyuranye ahangaha ndashaka kuvuga cyane kuko mugenzi wanjye yabigarutseho amadini n'amatorero kuko burya afite n'amavuriro menshi mu gihugu ariko ugasanga ayo mavuriro ntatanga uburyo bwo kurinda mu bantu aba bantu noneho ugasanga ariko noneho n'umuntu wese mu murimo arimo ukora muri gahunda runaka y'ubuhinzi y'ubuyobozi umunyamakuru ufite umuryango utegamiye kuri leta sosiyete sivire runaka buri wese akumva ko yatanga umusanzu kugira ngo atange amakuru iki kibazo rero cy'inda zo mu bangavu ni ikibazo gikomeye cyane kandi uko bigaragara ntabwo umuntu umwe ushobora kukibonera igisubizo ahubwo bisaba ko abantu bose bafatikanya baba abantu bakora ku nzego za leta haba ku rwego rwo hejuru ndetse n'inzego zegerezwa abaturage haba n'abantu bakora mu nzego zigenga cyangwa mu miryango ya sosiyete sivire harimo ndetse n'aya madini twabonye ko afite amavuriro menshi ariko ugasanga amavuriro adatanga uburyo bushobora gufasha abantu kuba baboneza urubyaro aha ngaha rero abantu bose bagombye kumva ko ikibazo ari icyabo noneho hagashyirwaho imiyoboro idasanzwe igenewe urubyiruko n'iyo miyoboro wenda ibona iyo navuga y'ingenzi ni nk'uko uru rubyiruko rwashyirirwaho ibigo bito bito byegereye hariya batuye nk'uko tubona ko ku rwego rw'akarere haba hari ikigo cy'urubyiruko noneho hakaba n'ibindi bigo bishamikiye kuri kiriya ariko ibyo bigo noneho bikegerezwa aho urubyiruko rutuye ku mirenge noneho cya kigo cyo ku rwego rw'akarere kiragikurikirana wenda uko byaba bitoya bikora ikindi natangaho wenda ho nk'umwanzuro ni uko bibaye byiza hakaba nka serivisi zimuka ziriya zishobora gutegurwa umunsi umwe zikaba zagiye ku murenge runaka ukurikiye ku buri murenge gutyo bakagenda bimuka bakazabira igihugu cyose batanga amakuru yizewe ku rubyiruko ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ariko abashaka na serivisi harimo n'izi zo kwirinda zitifurirwa bakaba bazibaha ibyo byafasha cyane kuko burya urubyiruko uko bigaragara akenshi iyo babonye serivisi zije zidasanzwe akenshi baraza bakazitabira kandi bakaza ari benshi cyane mu ihururu noneho bakaba banabonaho ko amakuru nyayo bakaba bahabwa na serivisi ariko nkongeraho ko ikindi cy'umwihariko ari uko abantu bagira icyo bakora kuri izi serivisi z'urubyiruko buri wese bitewe n'icyo ashinzwe ndetse nkanongeraho ndetse binajyanye n'imyemerere ye aha niyo mvuga nti wenda n'abanyamadini n'amatorero wenda batemera ko haboneka uburyo runaka wenda bwo kuboneza urubyaro ariko niba nibatanga amakuru banageze kandi ku rubyiruko uburyo wenda bumva bemera na urubyiruko nabo rubukoreshe kuko buriya ushobora no kwigisha neza wenda udasabye na ziriya serivisi ukaba watanga umusaruro wenda unarusha wenda utanga za serivisi iyo wakoze wenda kwigisha neza ahubwo ukaba wanaha amakuru abantu benshi bakamenya uko bitwara aha ngaha niho mbuga nti rero dufatikanye twese kuko burya abantu bafatikanyije umwe yongera wenda agatanga umusanzu we kuri purusa eshanu undi agashyiraho purusa icumi undi agashyiraho cumi n'eshanu undi agashyiraho ebyiri ariko bikazasanga nyuma wenda abantu kuko bageze kuri turusa nyinshi cyane zijya kugera ku ijana ku ijana noneho ubufatanye twebwe buzakemura iki kibazo cy'inda mu rubyiruko kandi tubona ko ikibazo kiri ahantu hose haba mu gihe haba no mu byaro ntabwo wavuga ngo hari aho cyasize inyuma mwembi muremeranwa ko ibigo bitanga serivisi ku rubyiruko ari bike cyane cyane cyane mu cyaro kandi ko ari igikorwa gisaba ubufatanye ku bantu batandukanye nagira ngo mbaze bwanamwise neza ni izihe ngorane zimwe mutubwiyemo nka zimwe zikomeye mufite muri iki gihe zituma mutabasha kugera ku ntego yanyu yo gufasha ruriya rubyiruko
murakoze cyane jeni wenda nubwo twavuga ku ngorane ariko nubwo twahera ku byiza kuko hari ibyiza byinshi tumaze kubona mu gihe gitoya kingana n'amezi arindwi masenge mbaraga maze itangiye mu murenge wa rukara narimvuze ingorane narimvuze ku ngorane kubera ko ari ibijyana n'ubu bufatanye hagati y'amadini hagati ya buri wese nk'uko dogiteri yaravuze ati umwe azane agakeregeshwa ke ashyire hariya twuzuzanye twese kugira ngo dufashe urubyiruko niyo mpamvu nari nkubajije ingorane mwamufite mu kugira ngo mugere ku ntego nyine mufite hanyuma n'ibindi turaza kubigarukaho murakoze cyane ingorane zihari ikigaragara ni uko serivisi ziracyari kure cyane y'abazikeneye niba turi buvuge ikigo cy'urubyiruko gitanga serivisi zigenewe urubyiruko ni byiza rwose ariko ugasanga ni kimwe mu karere wenda mu mirenge cumi n'ine urabona ukuntu akarere kose kaba kangana kaba ari kanini cyane harimo gapu hagati y'izo serivisi zirimo gutangwa n'icyo kigo n'abaturage bari kure cyane wenda begereye cya kigo urubyiruko rwegereye icyo kigo rurabona izo serivisi ariko urubyiruko ruri mu mirenge ya kure ntabwo biri buze kuborohera kubona izo serivisi indi carenge cyangwa se indi ngorane ya kabiri nk'uko dogiteri yabivuze ni ingorane ijyanye cyane n'ibigo nderabuzima bitanga serivisi z'ubuzima bw'imyororokere cyangwa se serivisi zo kuboneza urubyaro ariko noneho ugasanga harimo ibigo byinshi ibigo bigera kuri mirongo ine ku ijana mu gihugu ni byinshi cyane bitari butange za serivisi bitari butange n'amakuru ari buze kugenerwa rwa rubyiruko ngira ngo nk'uko yabivuze hari gahunda yashyizweho na minisiteri y'ubuzima ijyanye na na na na yusi konazi ziriya myanya mu bigo nderabuzima igenewe urubyiruko ariko ikibazo gihari ni ukuvuga ngo izo yusi konazi nizikora ziraza gukora mu bigo nderabuzima bitari iby'abihaye imana ariko muri bya bigo nderabuzima bigendeye ku myemerere birumvikana ko izo yusi konazi ku bijyanye no gutanga amakuru nyirizina ku buzima bw'imyororokere ntabwo bazabona amakuru ya yandi ya nyayo bakeneye kugira ngo babashe kwirinda gusama izo nda zimburagihe ahanini nicyo kintu kigaragara ikindi ntabwo biba byoroshye ko hashobora kuboneka infrastructure kuri buri urwego rw'umudugudu wenda kuvuga kubaka ikigo kuri buri rwego rw'umudugudu kugira ngo cyegere abaturage bagikeneye kuba ushobora gushyiramo abakozi bazakenera guhembwa urumva ayo mafaranga imidugudu y'igihugu yose ukuntu ingana ubu byaje no kugaragara ko umudugudu ari na munini uyu munsi ubu harimo amasibo arimo gukorera munsi y'umudugudu ayoborwa na ba mutwarasibo ntabwo byoroshye ko buri rwego rutoya rw'ubuyobozi rushobora kugira ikigo cyujuje ibintu byose bisabwa biri mu kigo nderabuzima cyangwa ikigo cy'urubyiruko izo ni zo nzitizi rero zihari kugira ngo bigaragare yuko izo serivisi zidashobora kuba zagera ku bantu bose bazikeneye ari nayo mpamvu ngiye mbona n'iyi mibare y'abana bagenda basaba inda z'imburagihe igenda izamuka buri mwaka mu gihugu iyo dogiteri anisete nzabonimpa tumaze kuganira akanya gahagije na mugenzi wacu mwese neza jean claude niba hari ikibazo mwifuza kuba mwamubaza gishobora gufasha abadukurikiye muri uyu mwanya kurushaho gusobanukirwa n'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ijambo ni iryanyu njye wenda ikibazo nabaza mugenzi wacu mwise neza ni ukugira ngo wenda mubaze icyifuzo cyangwa igitekerezo cyo gushyiraho kiriya kigo cyita ku bana bagize ikibazo cyo gutwita bakabyara ese ko mbona ikibazo gikomeye cyane ari ingorabahizi bakaba baratangiriye hariya aho bari burasirazuba ni iki bateganya cyane cyane kugira ngo umwana w'umunyarwanda wahuye n'iyo kibazo wenda abe yagira ubufasha abona cyane cyane ko njye ndatekereza ko hari n'ubufasha wenda bushobora gukora bidasabye n'amafaranga menshi cyane wenda nko kubagezaho amakuru kubereka wenda uwo bashobora kubona ubufasha nk'igihe wenda yatewe inda akaba wenda nk'uwamuteye inda ari kumuhakana ibyo byose wenda nkavuga nti wenda iki nabaza wenda gahunda bafitiye utundi turere ariko nanamumara impungenge ko wenda rimwe na rimwe nk'iyo twavuga by'ubufatanye hari abaganga batangiye kubona ko ikibazo ari ingorabahizi kuko bakigiramo uruhare niba afite gahunda wenda y'uko yakwigira nk'abo baganga nubwo bakiri bake mu gihugu abaganga turabazi ni bake mu gihugu ariko hari bamwe bafite ubwo bushake n'ubwitange y'uko ashobora kubifashisha akaba yakwigisha abakobwa benshi wenda mu gihugu ubu ni ikibazo dushaka kumubaza wenda tubwire uko abitekereza jean claude murakoze cyane muganga wenda icyo twavuga ari nayo mpamvu twatekereje ko uyu mushinga amasenge mba hafi wagira umusanzu munini utanga ku muryango nyarwanda ni uko twabonye yuko mu gihugu harimo uburyo bwo kwishakamo ibisubizo bwagiye butanga ibisubizo ku buryo burambye ku bibazo biba bihari mu gihugu kugira ngo turabizi hari nk'inkiko gacaca muzi ko zakemuye ibibazo mu buryo bwihuse mu gihugu hari gahunda z'ubudehe hari gahunda zindi uyu munsi rero tugomba no kugerageza kureba ko n'amasenge iyi gahunda yacu y'amasenge iva hafi twagerageza uburyo abantu bose bayumva neza kuko iramutse ikoreshejwe neza ikagera kuri buri mudugudu ikagera kuri buri buri sibo aho abaturage batuye ishobora gutanga umusaruro kandi ku buryo bwihuse cyane cyane nk'uko mubivuga n'ibyo iki kijyanye no gukorana n'abaganga n'abandi bantu batandukanye kugira ngo dutange serivisi mu buryo bwegereye abaturage nibaza yuko tugomba kubiganiraho ariko bigashyirwa mu ngiro byihuse abo bireba bose nk'uko mwahoze mubivuga bakabyinjiramo minisiteri bireba zikabyinjiramo ibigo bya leta bireba abihaye imana sosiyete sivile ndetse na purayiveti sekita tukareba uburyo ba masenge abangaba bari mu midugudu bashobora gufasha bagafatanya na ba mukuru w'abakobwa bagatanga amakuru byihuse ku miryango yose iri mu mudugudu abafite ibibazo byo kuba bashobora gusama inda z'imburagihe bakabona amakuru abafite ibibazo by'uko bamaze gusama inda z'imburagihe bakabona amakuru abamaze kubyara bakabona amakuru ariko atari no kubona amakuru gusa ariko harimo no kubona na serivisi bashobora gukenera zitandukanye kuko hari abakenera serivisi z'ubuvuzi hari abakenera serivisi z'ubujyanama hari abakenera n'izindi serivisi serivisi z'amategeko n'izindi serivisi zitandukanye ari nayo mpamvu tunareba n'abariya bana bavuka kuri aba bana baba barasamye inda z'imburagihe usanga nabo uburenganzira bwabo butubahirizwa nko kwandikishwa ku gihe kubera ko ba nyina bababyara akenshi usanga bahisha ababateye inda kubera ikigora kuba bafite ikibazo cy'uko akenshi ntaramukoze iwabo baraza kumuhahana kuko dutangazwa n'uko uwamuteye inda usanga akenshi iyo bamuguze ari umuntu abantu batatekerezaga ko yashoboraga kuba yakora ibyo bintu wenda twibaza yuko abana b'abangavu baterwa inda n'ingimbi ariko ikigaragara cyane ni uko ahubwo baterwa inda n'abantu bakuru ni ukuvuga rero uwo muntu mukuru wateye inda umwana w'umwangavu akenshi usanga noneho ari n'umuntu ufite n'urugo ugasanga ahubwo ni n'umuturanyi w'iwabo w'uwo mwana biba ari ikibazo iyo ahise abivuga ubwo rero biba bisaba kugira ngo masenge abe ari hafi kugira ngo abashe kuba ashobora gukora interivasiyo y'uburyo bigomba kumenyekana ariko ntibigire ingaruka bigira kuri wa mwana watanze ayo makuru kuko hari nubwo aba afite ubwoba avuga ati ninyatanga bishobora kongeraho ingaruka urumva rero ubwo bujyanama buba bukenewe ariko hanakenewe yuko habaho abo bantu baba bari hafi bashobora kuba bafasha abo bana mu buryo bwihuse nibaza rero iyi gahunda y'amahate ngimba hafi twese dufatanyije eh, ikagera mu midugudu yose mu buryo bwihuse inzego za leta zikabishyiramo imbaraga natwe imiryango ya sosiyete sivile tugafatanya na leta noneho abantu bak- bakinjira mu kibazo nyirizina aho kugira ngo tujye mu kibazo eh, tukireremba kuko ntabwo ONG nk'uku dukora dushobora gukorera ku rwego rw'akarere wenda dukora inama dukangurira abantu y'uko bajya kwirinda inda z'imburagihe ngo twumve ko bihagije ariko masenge uri mu mudugudu mukuru w'abakobwa uri mu mudugudu bafatanyije ba- baba bafite amakuru yihuse ashobora no gutuma abantu bari buze kuvuga ikibazo kiri hariya turagikemura gutya ikibazo kiri hariya turagikemura gutya kandi ibibazo bikihuta ku buryo eh, n'ibijyanye ni- ni- n'ihohoterwa nabyo bigabanyuka ariko ikintu cya mbere kigomba kwitabwaho ni ayo makuru na serivisi kugira ngo zegere abo zigenewe reka nguhe umwanya muri aka kanya turimo kugenda tugana no ku musozo uhe inama muri rusange muri makeya urubyiruko rudukurikiye muri uyu mwanya murakoze cyane Eh, inama nagira urubyiruko by'umwihariko urubyiruko rw'abana b'abangavu ni ukumenya neza imikorere y'umubiri wabo Eh, kubera yuko hari aho usanga harimo gusa nk'aho urubyiruko ruba mu buzima bumeze nko n'ibitekerezo bitagendanye n'uko babona ko bari muri realite y'ubuzima dufate urugero nk'ubu usanga nk'umwana w'umukobwa wasamye inda y'imburagihe hari igihe yibera mu rugo akicecekera rwose harimo bamwe tumaze iminsi duherekeza tujyana kwa muganga ba masenge babakangurira kujya kwipimisha eh, gupima kuko ubundi umubyeyi wasamye agomba kujya kwa muganga nibura inshuro enye mbere y'uko abyara ariko ikibazo ugasanga umwana agejeje amezi atatu ane atanu atandatu atarajya gupimisha inda ari byo bishobora kuzamura n'imibare y'abana bapfa bavuka ndetse n'ababyeyi eh, bapfa babyara kandi gahunda ya leta ihari kugira ngo ibashe gufasha abo bana hari ni- n'ibindi biba bibategereje nka serivisi zo kubafasha ariko kubera ko badafite ayo makuru cyangwa se kubera ko n'iwabo batabibafashamo ugasanga mu by'ukuri nta- ntabwo izo serivisi zirimo zirabageraho byihuse ariko ikintu cyihutirwa ni uko urubyiruko rwumva ko ubuzima bu- bu- bu- bumeze uko bumeze ntabwo ubuzima bumeze uko rwifuza cyangwa rutekereza ubuzima bumeze uko bumeze by'umwihariko ubuzima bw'imyororokere nk'uko muganga yahoze abi- abidukangurira Eh, nibagerageze kumenya ngo kuri buri rwego rw'imyaka imihindagurikire y'umubiri wabo imeze ite hanyuma noneho begere abo bantu b'inyangamugayo bari mu mudugudu bata- badashobora kubayobora babashe kubayobora ari nayo mpamvu natwe tugomba gufasha kugira ngo eh, habeho abo bantu biteguye gufasha urubyiruko ruri buze rubagana rubakeneyeho amakuru kuko abenshi iyo bagiye kubaza n'amakuru usanga bababeshya ariko ikintu cyihutirwa ni uko rwose urubyiruko rwumva ko ubuzima eh, bumeze uku- mu buryo buteye ntabwo ubuzima ari ikintu abantu bagomba gukinisha Ni- ni- nibamenye rero i- uko bagomba kwitwara kuri buri rwego niba ahisemo kujya gukora imibonano mpuzabitsina namenye ngo arajya gukora imibonano mpuzabitsina afite izihe ntwaro zimufasha ko atari buze kwandura virusi itera sida atari buze gusama inda y'imburagihe ariko nanone niba ahisemo kutayikora ibyo ni nabyo byiza cyane kwifata akazayikora igihe kigeze yamaze gukura ariko igihe asumbirijwe binaniranye amenye uwo ari bugishe inama ugomba kumugira inama nyayo kugira ngo bimurinde kuzahura n'ibibazo bitandukanye bishobora gutuma imbere ye hatazaba heza rekamo umwanya na dogiteri aniseti nzabona inka nawe agire inama aha urubyiruko muri rusange muri makeya turimo kwanzura
Eh, muri make inama naho urubyiruko ndetse rwabo rw'abahungu n'urw'abakobwa eh, ni ukubakangurira kudapfusha ubusa amahirwe bafite eh, y'uko bafite imyaka myinshi eh, imbere yabo burya ubukungu bw'ingenzi ni igihe umuntu afite cyo kuzabaho kuko buriya umuntu agiriye inama urubyiruko eh, aba bumva babaye abahanga ku isi abaherwe eh, nabo bakiri muri kiriya kigero cyabo eh, ntacyo bari bibitseho ariko kubera bagize eh, i- igihe kinini cyo gukoresha ubuzima bwabo neza kandi bagakora ibyo bashinzwe bakiteza imbere kuko bagiye bagera ku bintu bikomeye urubyiruko aho rwirinde iraharya akanya gato gushukwa ku bu- ku tuntu tudafite ishingiro eh, kubeshywa urukundo eh, rw- rwa hato na hato ahubwo bakangukire umurimo bahamagariwe gukora niba ari ukwiga bige bashyizeho umwete niba ari ugukora imirimo y'imyuga bayikore bashyizeho umwete eh, kugira ngo ejo baziteze imbere bya byo bashukisha buri munsi bazabyigezeho ku bwabo bashukishije ikindi navuga ni uko buriya urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu kandi babona ko n'ibihugu byinshi ku isi hafi ya byose bishyira imbaraga mu gushyigikira urubyiruko urubyiruko ntirwitesha amahirwe kuko aya mahirwe bahabwa n'ababareberera ahubwo bayakoresha ibiteza imbere birinda ababashuka birinde ibyabatera ibyabashyira mu ngeso mbi cyane cyane mu igihe turi kurwana n'icyorezo cya kovide cumi n'icyenda ndamagana urubyiruko gukurikiza ingamba zo kwirinda kovide cumi n'icyenda kandi bakirinda kujya mu kigare cyo gukerensa kovide cyangwa kujya kwitwara nabi banywa ibisindisha ibiyobyabwenge ugasanga birangiye bakoze imibonano mpuzabitsina batateguye cyangwa ibyo kuvuga wenda byo kujya guhurira hamwe ugasanga bafashe imodoka bavuye aho batuye bagiye hirya kure bakararayo kuko ibi byose bibakurura mu ngeso mbi bituma koko n'ubuzima bwabo bwahangirikira bukononekara kandi ari bo mizero b'ejo hazaza h'ibihugu byacu murakoze murakoze namwe ugana mwise neza namwe mu kwanzura nagira ngo muhe inama ababyeyi cyane cyane mukurikije n'uko mubona ibibazo biteye muvugana n'ababyeyi muvugana n'abana muvugana n'abo mwese ba masenge abo bose hari ubutumwa cyangwa se impungenge cyangwa ingorane ibibazo babagezaho muri makeya mwanzura mwaha nama ki ababyeyi cyangwa se n'abandi badukurikiye muri uyu mwanya murakoze cyane inama naha ababyeyi ni uko mbere na mbere burya nta mubyeyi ubyara umwana atamukunda iyo umubyeyi abyaye umwana abamwifuriza ibyiza imbere abamwifuriza kuzagira ubukire abamwifuriza kuzagira ubuzima bwiza abamwifuriza nawe kuzagira urugo akagira umugore cyangwa akagira umugabo akagira abana akabyara ku buryo aba ari umuntu wiyubashye kandi ushobora kuba yakwiha icyo ashaka ndetse agafasha n'igihugu cye muri rusange mu gihe rero hariho inzitizi zitandukanye zishobora gutuma abana bashobora kutazagera kuri bya bindi bagomba kugeraho kandi ayo mahirwe bayafite inama nagira ababyeyi ni ukumenya yuko igihugu cyacu by'umwihariko ndetse no muri rusange turi mu iterambere ndetse iterambere ririmo ikoranabuhanga ririmo kuzamuka cyane hari ibyo rero ababyeyi batazi mwenda batarezwemo mu bihe byahise bigatuma batabona amakuru menshi ku bijyanye cyane cyane n'ubuzima muri rusange ndetse n'ubuzima bw'imyororokere by'umwihariko ariko uyu munsi bitewe n'uko abana tubyara bafite ayo makuru bakura ahantu hatandukanye ni byiza ko ababyeyi batega amatwi abana bagatega amatwi abana atari ukugira ngo tubabwire ibyo twifuza gusa nubwo ari byiza ariko tunabatega amatwi kugira ngo batubwire ibyo bahura nabyo bitume tubaha inzira bashobora kuba bakuramo kandi bagakura neza bari mu buzima bwiza ikindi ni uko usanga abana bashobora kuba bafite amakuru atari yo kandi ugasanga n'ababyeyi ahubwo nabo ntibafite ubumenyi buhagije bwo kuba bashobora gutanga amakuru ku bana ni byiza ko ababyeyi bemera ko abandi bantu bafite bwa bumenyi barimo aba bakorerabushake batandukanye mu midugudu n'ahantu hatandukanye bashobora kubifashisha bakaza guha ubumenyi bakaganiriza abana babo ku byo bo badashoboye kubabwira wenda ibyo byazatuma bagira ubumenyi bufatika ku buryo bagomba kwitwara naho muri rusange icyo nakangurira umuryango nyarwanda ndetse n'abantu bose nk'uko turiho twifuza iterambere rusange ni uko twese dufatanya kugira ngo urubyiruko rubashe kumenya amakuru arufitiye akamaro ariko runabashe kugenda neza mu njyana y'ubuzima barimo nitubona abana bafite ibibazo ntitugahite ngo tubone ko ibyo bibazo bitatureba ahubwo twumve ko ibyo bibazo bitureba baba ari ababuganijwe bashobora kuba basama za nda z'imburagihe ndetse n'abana byamaze kubaho twumve ko abo bana ari abacu umuntu ntiyumve yuko umwana we ari we agomba kureberera gusa ahubwo umwana we uwo ari we wese ni umwana ni byiza yuko umwana ufite ikibazo tutamunyuraho tutagize icyo dukora icyo twashobora cyose twagikora twafatanya kugira ngo tugire isi nziza tugire afurika nziza tugire u rwanda rwiza murakoze ndagushimiye cyane bwana jean claude mwese neza ibitekerezo inama ndetse n'ikiganiro cyiza tugiranye ndagushimira cyane dr aniseti nzabona impakuru uyu mwanya n'ibisobanuro n'inama mwahaye abakunzi ba radijwi ry'amerika ngashimira n'abadukurikiye nshimiye rero na mugenzi wacu asumuta kabuye wagize uruhare runini muri kiganiro hamwe n'abafashije gufata amajwi n'abari ku buhanga bw'ibyuma mwese mwese rero mugire ibihe byiza amahoro iwanyu no mu banyu tubifurije mwese ubuzima buzira umuze mukomeze kandi kwirinda n'icyorezo cya virusi ya korona aho muherereye hose